hi guys welcome back to baba soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are the returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people are Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò don't finally come outside though my people no be small thing no Ọ̀nà Kakanfò don finally come outside to come talk put for the matter wey be say e day for ground so all I know say go Gomi new visit Igboho town wey be say a lot of the Igboho people now ever since we go Gomi done visit there their mind don't dey up now my people a lot of people they say wetin gomi there go do wetin gomi go there to go do Where we say gomi just go there secretly at the end of the day That video like dem see for social media say gomi visit after gomi don already for lots. my people are real. Ọ̀nà Kakanfò come They call on the Igboho town say Igboho town make una no sleep oh, make una open their eyes una security make una make make sure say e dey tight make na gather all the old vigilante wey be say e dey for that igboho town to make sure say dem dey guide that town may e no go turn to igogo town by people no be small tin e say dis visit wey be say this um gomi visit e come be like say e come use that to take mock di yoruba people wey dem dey fight yoruba freedom fighter na e come use that take mock them because the visit wey be say e visit make the igbowo town make dem dey wash their back like be say e get mission like be say e dey come back when e come back e go come back in a lot in a way wey be say the yoruba people no go expect and a lot of people come dey talk say gomi go dey among the people wey be say dem go attack sunday igboho house He say the people wey dem go attack sunday igboho house dem no go be ordinary army wey dem be register army o oh all this one they go hire them for obliji all those bandit people when they work for gomi like they gather together my people. I see say the truth don dey come outside small small because di ariolokakafu dey let us understand say the yorubas will be say the strong yoruba warriors wey they dey for igboho town dem need to join out together to start to protect that town because if they leave all body and talk say gomi only make video say e don comot e say gomi no comot o oh. he said because part of gomi one leg see dey for dat igboho town e say make di igboho town People make dem still dey happy say gomi even do video wey dem take even low say when they low say they need to do wetin to be careful They need to dey at alert so the di ariolokakafu don't call on all the. People wey be say dem dey for igbo town make dem make sure say dem no sleep with their two eyes make all of them start to dey protect themselves, start to dey guide their area to make sure say dem dey at alert because make dem no go turn igbo town to igogo like ibarapa wetin happen for there my people una know say gali adam sef na opc na he be my people but Gani Adams OPC member i no sure say they go reach these bandit people because all I know who gomi dey control When we say gomi na im be di oga of the bandit people, and inside new video when we say gomi talk come outside when we say they release say gomi tok inside gomi dey talk say nigeria no get where they go throw these bandit people. put he said because they are part of them. they are one He said because these people dem no dey for troublemaker say dem their job like dem dey face my people. or na dey hear the kind tin wey be say e dey come outside from gobi mouth after gobi comot for igboho town new video wey come outside The gobi dey let us dey understand say the bandits na dia labour na their own labour for north no be southwest because e cannot be southwest labour because e can never be southwest labour by people so my people this one la big wahala big gbege like dey come so my people so i go leave una make la watch one of the video where we say the gobi itself let us dey understand say eh bandits like e be eh, nigeria people labour like everybody labour say they no get where they go put dem oh. say nigeria need to continue to dey live with all these dis herdsmen wey dey kidnap people. say we go continue to dey live like that. say we no get choice So. Oh he said, but we go dey leave dem say because if they leave them, their uh, uh their own enemy could use the bandits against them so that is why they will continue to dey hold these bandits dey join body so my people are going to leave on. una make una watch the video before i come back to come talk to una my people. the herdsmen they are going nowhere. They are part of us and we are part of them. we must live with them. You can't drive them away, and they can't drive us away. They are our neighbors, so we should never allow them to be our enemies. And if by any mistakes, by our actions, we have turned them into enemies, then we are finished. Because our real enemy will use them against us. As your real enemy will, use your neighbor against you, and nobody knows your secret more than your neighbor. He knows when you come back and when you go out. So we should never allow herdsmen to be our enemies. My people like the video, like all I you watch finish, my people. Like hear what you come outside from this man mouth, my people. What you come outside from this uh, gobi mouth. So Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, since we are Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, they thought say make the Igbo town make they secure make their town no go turn to eh, Igogo wetin they do to Igogo make they no go do am to Igboho town because una know say many of Igboho town people don make many video down and una know say these Fulani people na prepare dem dey prepare dem no dey call social media call tell anybody na only action i go just see say today eh, before day break dem don take action una no go even police no go even fit arrest one because police say dey run for their dear life so now Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wey dey come outside dey talk say go be o e get mission make dem gather security for Igboho town Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò need to understand say the Igboho town sef na old people na im full there many video wey we don see now all those people wey be say dem dey for Igboho town na dem no fit go fit use mouth to take fight They no go fit use mouth to take fight all dis fulani dem what they need be say they need all those opc May make Aare Ona Kakanfo see say the opc may go join them because not be only to talk say may they dey at alert because even police station wey go there for that area The bomb way there for all those fulani pipo hand e pass olopa pipo own yes o oh, e pass olopa pipo own so even if di eh, igboho town go there at alert there is no way wey dem go dey at alert wey be say their their power go pass those fulani we know say dem no believe reach those fulani but those fulani wey dem no believe so hey, wetin dem fit cost between ten minutes my pipo e go take igboho town like many years before dem go fit arrange am igboho town dem still need to dey at alert o oh. make di ọlọpàá wey dey for there make e help dem because dis one wey be say go me from north come there to come make dat video make dem dey wash their back and all those people wey see they do video for igboho town too they no lead them at all because all those videos no go help dem wetin dem lead na how to protect igboho town to do it secretly supposed to do the video as if they no see her because all this talk to the bring on social media see they no go fit quiet o dem go do this one o that means they are telling the eh, then they tell Gobi and the people, the Fulani people say, then they tell them their wicked points. That is why the Igbohota need to keep it to themselves. Only work hard, like work together in secret way. When we say themselves go fit take over, power all this uh, eh, Fulani in case they bring any action, commit them. no be by only to come make video for social media o oh, eh, because the Igbohota people now they don't make video past three five six yo eh, the one wey dey lead right now now how to go secretly to to make sure say dem put vigilante security all over the area of their town to dey at alert that is the only way but to dey make video e no go help dem o because gomi no be ordinary pipo o gomi know the way dem take dey kidnap students for lot wey dem go use am collect money go suffer the children and gomi dey support everything wey all those herdsmen dey do that is why the yoruba people no need to come dey talk their action for social media because anything wey dem dey do for social media and any action wey dem don come talk for social media e no dey land well so my people na this one we get to talk for this matter make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that una no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come una way next time bye guys that's my next video bye guys.